iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kabiri tariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio cumi muri kumwe na oriane itanga ishaka nanjye ernest tugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu twagiye nyine muri aya masitandi yandi turebamo ariko tugasanga harimo abakozi abandi nyine twabaza bakatubwira ko nyine bafite abakozi babo uwo wambaye baji wunamye kunuza kuri kontwari kuri kesiye niwe genda mureke ushaka njye gushaka urwo ni urubyiruko rw'abanyarwanda ruvuga ko rwagiye mu imurikagurisha rugiye gushakayo akazi abantu basaga ijana nibo bamaze kubarurwa nk'abaguye mu gitero cy'indege cyagabwe n'ingabo za amerika ku mutwe wa leta ya kisilamu mu gace ka raka muri siriya iyi mirwano imaze amasaha mirongo ine n'umunani gusa
kuri uyu munsi wa kabiri umushikiranganje wa amerika ajejwe kwivuna abansi james mattis yavuze ko iminsi y'umugwi uharanira leta ya kisilamu iharuye
naho murangora mu gihe hasigaye amasaha make hakaba amatora y'umukuru w'igihugu amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye kuvuga ko hashobora kuzabamo uburiganya
naho muri aziya korea yo mu buraruko iragabisha ko igiye kwihora mu buryo bukomeye nihaba imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na korea y'epfo
amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu reka tuyahere mu gihugu cya Angola aho mu masaha make abanyangora basigaje amasaha make bakajya gutora umukuru w'igihugu mushya amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangiye kuvuga ko hashobora kuzabamo uburiganya perezida jose eduardo dos santos wayoboraga iki gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda ntazagaragara muri aya matora ibyo ariko ntibibuza ishyaka rye rya mpera uh, riharanira ubwisanzure bw'abanyangora guhabwa amahirwe gusa nanone amashyaka abiri muri atanu ahanganye na mpera yatangiye kugaragaza ibitagenda neza mu myiteguro ishyaka riharanira ubwigenge bw'abanyangora unita uh, n'ihuriro ry'amashyaka yibumbiye mu rugaga kasase batangiye kugaragaza impungenge zabo aba bavuga ko ishyaka riri ku butegetsi rikoresha imodoka za leta umutungo w'igihugu ndetse ko n'ibitangazamakuru bya leta bitabaho umwanya ungana mu kwiyamamaza kugeza ubu ariko komisiyo y'amatora yangora yamaganye ibi birego ihamya ko amatora azaba mu mucyo nta kabuza
ahandi naho ku munsi wa kabiri w'umushikiranganje wa amerika ajejwe kwivuna abansi james mattis yavuze ko iminsi y'umugwi w'abaharanira leta ya kisilamu abagwanyi ba isis iharuye mattis yabitangarije abamenyeshamakuru imbere y'uko afata urugendo rugana rutari rwamenyekanishijwe iyi bagdad yagiye muri urwo rugendo kubonana n'umushikiranganje mukuru wa iraq haidi al abadi ku rubuga rwa twitter rwiwe abadi al abadi Heidi Al Abadi yamenyesheje ko abo bategetsi babiri bagamije kuganira ku masezerano bafitaniye y'umutekano umutegetsi w'ibiro vya Pentagon muri Amerika avuga ko bahora uh, avuga ko kubohora igihugu cya Iraq atari igikorwa cyoroshe ariko akavuga ko bagiye gufasha gufata mu mugongo Iraq mu buryo budasanzwe kuva ubu urunani rw'abasirikare b'ibihugu biyobowe na leta zunze ubumwe za amerika bariko Uh, bariko kandi barafasha mu bikorwa vyo komora abo bagwanyi ba leta ya kisilamu mu turere bafashe mu gihugu kibanyi ca siriya bariko barabagwanya babakura mu gisagara abo bagwanyi bita ko ari umugwa mukuru wabo citwa raka
tukiri muri aka gace nyine ko mu burasirazuba bwo hagati abantu basaga ijana nibo bamaze kubarurwa nk'abaguye mu gitero cy'indege cyagabwe n'ingabo za amerika ku mutwe wa leta ya kisilamu mu gace ka raka nyine muri siriya iyi mirwano imaze amasaha mirongo ine n'umunani gusa nk'uko bitangazwa n'indorerezi y'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu abantu mirongo ine na babiri barimo abana cumi n'icyenda bishwe ku munsi wa mbere w'iyi mirwano aba baguye mu gitero cyagabwe ku mazu asanzwe acumbikira imiryango kugeza ubu uyu ni wo mubare munini w'abasivili baguye muri iyi mirwano kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kuva muri uku kwezi izi ngabo ziyobowe eh, n'abanyamerika zatangiye ubukangurambaga no gusobanurira abaturage bo mu gi- ah, abaturage bo- batuye umujyi wa raka kwitandukanya n'uyu mutwe w'iterabwoba
amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano kuri radiyo ijwi ry'amerika arabandanya koreya yo mu buraruko iragabisha ko igiye kwihora mu buryo bukomeye nihaba imyimenyerezo ya gisirikare yiteguriye gukorwa hagati ya amerika na koreya y'epfo mu itangazo bashikirije kuri uno munsi wa kabiri igisirikare cya koreya ya ruguru cyavuze ko kizoca cihora mu buryo butagira imbabazi kandi bukomeye cyane nihaba ibikorwa bya gisirikare bitegekanijwe kugirwa ikiringo cy'iminsi icumi mu karere k'ibihugu bya koreya koreya ya ruguru isanzwe ikoresha imvugo zikomeye kandi zi- z'agasomboroso canke ikagirisha imyimenyerezo ya gisirikare buri mwaka yamara muri uyu mwaka leta ya pyongyang ikoresha imvugo zikomeye kandi ndenzarugero Kore- koreya ya ruguru ivuga ko iyo myimenyerezo ya gisirikare izoba ari agasomborotso kagigwa mu bihe by'intambara aho babona yuko ari imyi- imyiteguro yo gutera koreya ya ruguru muri iryo tangazo ryasohowe n'igisirikare kuri uno munsi wa kabiri koreya ya ruguru ivuga kandi ko ivyo bikorwa bifise umugambi uhishije harimwo n'umugambi wo gu- n'umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu cabo urakoze cyane oriane abakomeje gukurikira rw'ijwi ry'amerika reka twerekeze no ku mugabane w'uburayi umwe mu bagabye ibitero by'ubwiyahuzi uh, byahitanye abasaga cumi na batanu muri esipanye yavuze ko bari bari gutegura ikindi gitero gikomeye kurusha ibiheruka muri iki gihugu mohamed Huli- huri Kem- kemlal niwe wenyine usigaye mu byihebe byagabye ibitero mu duce twa catalonia ndetse na cambrilis mu buhamya yahaye polisi ya Espagne yavuze ko we na bagenzi be bateguraga ibindi bitero bikomeye muri iki gihugu. Ibi byashimangiwe kandi na polisi nyuma yo kuvumbura ibisigazwa bya bomboni ijana na makumyabiri bisanzwe bikoreshwa mu gukora ibisasu. Ibi byafashwe nyuma y'ibitero byaguyemo abantu cumi na batanu naho ijana na makumyabiri bagakomereka mu mpera z'icyumweru gishize mu gihugu cya Espagne. Kugeza ubu iperereza riracyakomeje ndetse abantu bane bivugwa ko babanaga mu nzu na- n'abagabye ibitero bagejejwe imbere y'ubucamanza uyu munsi.
mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mudukurikira kandi mukoresheje adresi yacu ya gmail aho wandika radiyo yacu at gmail com cyangwa se kuri facebook ni radiyo yacu mu ijambo rimwe mudukurikira no ku rubuga rwacu wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com
ubu naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda i kigali mu rwanda kuri uyu wa mbere itariki mirongo ibiri na zibi- kuri uyu wa kabiri itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi k'umunani hatanguye imurikagurisha mpuzamakungu kubera ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rwanda cyane mu rwaruka ku munsi wa mbere w'iri murikagurisha hibonekeje igitigiri kinini cy'urwaruka umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa ari i kigali aremeza ko byakunze ku- bikunze kugora benshi muri iki ki- mu kuronka akazi tumutega amatwi ijwi ry'amerika igera i gikondo mu mujyi wa kigali habera imurikagurisha mpuzamahanga hagana mu masaha atanu kuzamura yasanze imyiteguro ari yose ku bashaka kumurika ibikorwa byabo aha ni urujya n'uruza rwari rwose cyane ku rubyiruko rushaka akazi bamwe bemeza ko bamaze imyaka myinshi bashomereye nta cyizere afite ahagaze ku murongo ngo yinjire uyu yinubiraga imikorere yita itanoze y'abagurisha amatike yo kwinjiriraho kuko bashoboraga kumubuza amaramuko nayimaze igihe kirekire ndi mu bushomeri ngize amahirwe aribwo mbonye akazi none ufite icyoba ko ushobora kukarata nshobora kukarata kubera yuko nyine habuze ko ninjira bose yarayampaye amafaranga ngo ninjirireho sindinjira ngo mukorere akazi ke isuku sindayikora ubwo si ubwo ngubwo urabona batoroganije nabi akazi kabo none biragenda bite ngo tugiye gutegereza ngo tuze kureba igihe kandi nshobora gusanga akazi kanjye bagatanze bagahaye abandi ku basanze nsanze bagahaye abandi vuba nabambuza akazi ukomeje muri iki cyanya cy'imurikagurisha haba imbere yewe n'inyuma urabona babuze ayo bacira nawe bamera kubera kuhabura akazi aba banyeshuri muri kaminuza bavuga ko bazindukiye ahabera imurikagurisha mu masaha yegera saa munani twabasanze bategereje rwiyemezamirimo batazi n'iyo aturuka ngo abahe akazi mutegereje bose bose se mwavuganye wapi nyine turamutegereje ntabwo tunamuzi batubwiye ngo nyine ngo hashobora kuba harimo imyanya niyo mpamvu natwe twagumye hano hari ahandi mwigeze munyura kuva mu- mwaza byagenze bite?
Eh, twagiye nyine muri aya masitandi yandi turebamo ariko tugasanga harimo abakozi abandi nyine twabaza bakatubwira ko nyine bafite abakozi babo benshi mu bashakaga akazi bakundaga kuba bari mu matsinda bamwe bahagaze abandi batembera mu masitandi n'abacitse intege bagashaka aho bahumbira akazuba ubegereye nta bindi baganira biri kure yo kubona akazi uyu yerekaga mugenzi we uwo ashobora kwisunga akabafasha kubona akazi
ubyibushye uwo wambaye baji wunamye ukuntu uza kuri kontwari kuri kese niwe genda mureke urashaka ko njya gushaka akazi ni ukuvuga ngo ugiye kumubaza niba yaguha akazi n'ukabona witubwira bagenzi bawe
ku rundi ruhande n'ubwo bamwe bari bumiwe hari n'abandi mu buryo butoroshye bari bishimye nyuma yo kubona icyo bakora nk'uyu mwari nawe wiga muri kaminuza ni ubwa mbere agiye gukora iyi mirimo mu iyamamazabikorwa niga amasaha ya nijoro ariko nyine ubwo mu gitondo zaza nkora nijoro njya kwiga E, iyo utaza kubona akazi nk'umunyeshuri muri kigali byari kuba bivuze iki E, byari kumbabaza bitewe n'ukuntu nari mbikeneye cyane ariko nyine kuba nagize amahirwe yo kukabona nabyo byanshimishije biragufasha bite nk'umunyeshuri biramfasha nyine kugira ngo njye mbona transport njyana ku ishuri n- n'izindi needs nkeneye muri rusange hari n'abamaze kumenyera bemeza ko ibihe by'imurikagurisha byageze aho bibageza bwana ubedi ibyiringira ari muri abo ikintu umazemo imyaka icyenda kamemu bifite aho bimaze kungeza ndihiye amashuri abasegonderi na kaminuza urumva ngeze kure hari bamwe mu bafite ibyo bamurika babwiye ijwi rya amerika ko bitewe n'abakeneye akazi ari benshi babuze icyo babikoraho bwana happy ni umunyamisiri umaze imyaka isaga icumi amurikira ibikorwa bye mu rwanda ubwo twamusuraga yaduhamirije ko abamugana bari bakiza kandi ari benshi bamusaba akazi yego yego kugeza n'ubundi kubabwira nti mumbabarire mumbabarire njye mfite abantu icyenda abantu icyenda barampagije abantu icyenda kuri sitandi imwe abantu icyenda ni benshi mbere ya byose nkunda akazi kanjye kandi buri wese arashaka ko dukorana njyewe nahagaritse icyenda ni benshi cyane n'umwari asumuta ukora divayi muri beterave mu masaha ya saa sita yaramaze kwakira abasaga mirongo itatu bamusaba akazi kandi ntibita ku bwoko bw'akazi gusa nawe ntacyo yari bubafashe kuko umubare yifuzaga yari yawubonye cyane nk'umuntu uba ubona mfite ubushobozi bwo kumukoresha akambwira ati basi se wambaye nako gukubura hasi nkamuganira ako gukubura hasi nako hari umuntu ugafite hari ababishinzwe akambwira ati noneho reka ngo usigire nimero yanjye igihe cyose uzakenera umuntu uzambwira ati, abantu bize bafite diporome baraza bakubwira bati mpa akazi ko gukura hasi yes abizi bafite diplome baraza bakambwira ati anasa neza pe ukabona ni umukobwa usa neza ariko ashaka akazi ukabona ko afite inyota yo kubona akazi ako ariko kose yagakora hari n'abarambiwe bagahitamo gutaha nk'itsinda ijwi rya amerika yasanze rwandegisi tutaje kubera tukabuze burya umuntu ntarambirwa ejo tuzagaruka nabwo nimukabura nitukabura rero tuzagenda ntabwo tuzagaruka pe ni benshi harimo aba- abashomeri benshi cyane ariko nanone nkabona kubona akazi bisaba ubuzwi kwa ntabwo waza uvuye mu rugo wongeye gusaba akazi uhita ukabona ako kanya nibyo ntibishoboka rwose umwirabura mugenzi wawe nako umunyarwanda akuzi muziranye nk'ubu tuziranye ashobora kuguteretera uwo munyamahanga akakwinjizamo none umutashya amara amasare rero dutashe amara amazi isura uhakuye ni iyihe muri rusange isura ntakuye ni uko kubona akazi hariya ni uko ubuzwe hanze y'ababonye n'ababuze akazi abasanzwe bakora ibiraka mu mirimo ya tekinike nabo baravuga ko mu imurikagurisha ari itandukaniro uri umutekinisiye barakurwanira buri muntu aba ashaka nguri nkorera aka nguri nkorera icyo gihe ucura n'ibihumbi makumyabiri mirongo itatu mirongo ine ari gucura n'ibihumbi mirongo itanu ariko mu biraka mu biraka ntabyo kabisa Mm, ibiraka uno munsi urabona ejo ukabura gutyo ku kazi bisanzwe tuba dukorera amafaranga make ariko iyo habaye egisipo nayo tuba dusanzwe dukora ku munsi ushobora kuba kwikuba nka gatatu cyangwa kane Icyagaragaye ku munsi wa mbere w'iri murikagurisha mpuzamahanga ryatangiye i Kigali mu Rwanda bishobora kuba indorerwamo nziza yo kuboneramo no kumva uburemere bw'ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda. Uretse aho kuri iri murikagurisha ntibitangaje kubona aho bashaka gutanga umwanya umwe w'akazi ku munsi w'ibizamini hakagaragara abasaga igihumbi bawupiganira. Imibare y'Ikigo cy'Igihugu cy'ibarurishamibare imibare iheruka igaragaza ko ubushomeri mu Rwanda buri kuri cumi na gatatu ku ijana, abarangije amashuri makuru na kaminuza bari kuri cumi na kane ku ijana, mu gihe abarangije amashuri yisumbuye bo bari ku icyenda ku ijana. Ah, bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
turagushimiye eric bagira ubusa tukiri mu rwanda kandi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko bitarenze ukwezi kumwe abaturage begereye uruzi rwa nyabarongo bazaba bamaze kubona amazi meza iki cyemezo kije nyuma y'uko hari abaturage bo mu mirenge ya rugarika mu karere ka kamonyi no mu mirenge ya mageragere mu karere ka nyarugenge baruwe ni- bariwe n'ingona bagiye gushakisha amazi ku mugezi wa nyabarongo ni inkuru ya asumta kaboyi umunyamakuru wacu uri i kigali nyuma y'urupfu rw'abantu barenga batatu bishwe n'ingona mu mirenge ya rugarika mu karere ka kamonyi no mu mirenge ya mageragere mu karere ka nyarugenge abaturage bongeye kubuzwa kuvoma mu mugezi wa nyabarongo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko mu kwezi gutaha kwa cyenda abaturage begereye umugezi wa nyabarongo bazaba bafite amazi meza radisilasi ngendahimana ni umuvugizi w'iyo minisiteri muri iriya mirenge yose ikikije nyabarongo bazaba bafite amazi bashobora kuvoma kuri za kano ntibakenere kujya kuvoma amazi yo mu mugezi atemba kuko cyane cyane bigaragara ko ari cyo kintu kinini gituma ingona zi- zibambura ubuzima bwana ngendahimana radisilasi yemeza ko izi ngona zaje mu mugezi wa nyabarongo ari izimazemo imyaka myinshi nta muntu n'umwe wazishyizemo bwana ngendahimana asaba abaturage kwitwararika ntibishore mu rupfu abaturage bo mu murenge wa kamonyi bemeza ko nubwo izi ngona zibahekura bazakomeza kuvoma nyabarongo kuko badafite ukundi bagira bavoma biyahura none se ko nta mazi ahari bayajya hehe abaturage b'ino ahangaha bakavoma aha kuko na mbere hose niho bakuraga amazi iyo tuje kuvoma ahangaha ni ukuza uvuga uti sintaha ningira amahirwe ndataha n'abandi baba bavuga bati wenda iramutwara kuko zimaze iminsi zibatwara kuza kuvoma koko umuntu aba afite ubwoba ariko nta handi handi yavoma tuza kuvoma n'ubundi bimeze nko kwiyahura tuba tuzi neza kuko umuntu ashobora kumanuka ntazamuke nk'uko uwo nguwo mugenzi wacu bimugendekeye uyu twari duturanye yari inshuti yanjye twari twororeye hamwe twirwanaga hamwe kenshi na kenshi twajyananaga kuvoma umudugudu wa ruramba ndetse n'uwataba bafite amatiyo y'amazi ari mu butaka ariko kugeza amagingo aya ngaya twabuze ubushobozi bwo kugira ngo amazi ayoborwe muri ayo matiyo tube twabona amazi hafi abaturage be kujya kuva muri nyabarongo umubona agarutse iyo agiye kuvoma ku ruzi ubundi kuko nta handi hantu wabona ukura amazi kuko aho kugira ngo imisozi izasigare yambaye ubusa kandi abaturage bari bayiriho izi ngona ndumva nta gaciro za- zi- zifite ziragafite ariko ntabwo a- n'a- n'abantu baragafite hagiye humvikana kenshi abantu batanga ibitekerezo ko izi ngona zakwicwa ndetse n'izindi nyamaswa zangiza imyaka y'abaturage gusa abashinzwe kurinda za parike ndetse n'abayobozi banyuranye bemeza ko izi nyamaswa zifite agaciro kwica ingona ntabwo cyaba igisubizo kuko buriya ingona nazo zirakenewe kuko ni ibinyabuzima nk'ibindi byose leta iba igomba kurinda abantu ikanarinda urusobe rw'ibinyabuzima ntabwo twavuga yuko izo ngona zabaye ikibazo gikomeye ku buryo twavuga ngo izo ngona zigomba gucika byanze bikunze ariko ikibazo gituma izo ngona zica abantu gituma abantu ba- bajya ahantu izo ngona ki- ziri nicyo gikwiye gukemuka ku buryo bwihuse usibye ikibazo cyo guha abaturage amazi ntibakomeze kuvoma nyabarongo leta irateganya n'uburyo burambye bwo kuzitira umugezi wa nyabarongo ntihazagire umuturage wongera kuwegera kubona amazi meza ni ikibazo cyugarije abanyarwanda muri rusange usibye abatangiye kwicwa n'ingona hirya no hino cyane cyane mu mujyi wa kigali abaturage bumvikana bavuga ko amazi abahenze kurusha ibyo guteka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane yasumta kaboyi tuve mu rwanda tuje mu burundi umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu asaba sentare ntahinyuzwa y'igihugu gusambura umugambwe msd uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi inkuru ya eroje buri kaneza adushikiriza ibindi bisobanuro ku ikete ribisaba uwo mushikiranganji asigura ko abanywanyi b'uwo mugambwe batahengeshanije kwerekana ingendo y'ubugizi bwa nabi no kubiba urwanko muri iryo kete umushikiranganji barandagiye yarungikiye sentare ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi k'umunani yemeje ko mu ishyamirano hagati y'abanywanyi ba msd barongowe n'umukuru wabo alexis nduhije ku itariki ya munani ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bakoze ibyaha bikomeye agereranya n'ubukoko barbari mu gifaransa umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashimangira ko ico gihe abanywanyi ba MSD banyuruje abapolisi barabakubagura bambura impuzu bongera barabakomeretsa bakoresheje ibintu biturika bitezwa amaboko uwo mushikiranganji yemeza ko ico gihe ku cicaro gikuru c'uwo mugambwe hari hakoraniye abagumutsi batari bake bari batumye umutekano uhungabana ku mugwa mukuru Bujumbura Pascal Bandaga yamenyesha kandi sentare ntanyuzwa y'u Burundi ko umugambwe MSD wahonyanze ingingo ya 35 igenga imigambwe yo nayo ikabibuza imigambwe gushinga imigwi yitwaje ibigwanisho canke ikora nk'igisirikare umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu yagiriza kandi MSD kuba barahonyanze amategeko n'ingingo bigenga gutunga ibigwanisho bicira umuriro n'inkontonto hamwe n'ibwirizwa rigenga imyiyerekano mu bibanza bihuriyamo abantu benshi co kimwe n'irigenga itunganywa ry'amanama iciyongeye ko uwo mugambwe wagirizwa ko kuva wemererwa gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda utigeze werekana ingene ukoresha amafaranga n'uburyo bwawo nk'uko itegeko rigenga imigambwe ribisaba ku itariki ya kane ukwezi kwa kane uyu mwaka umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yafashe ingingo yo guhagarika umugambwe msd mu kiringo c'amezi atandatu umukuru w'uwo mugambwe alexis nduhije ari mu banyepolitike bahunze igihugu ubutungane bw'uburundi bwamusohoreye umutahe mpuzamakungu bumwagiriza guhungabanya umutekano w'igihugu gushinga imigwi y'abagwanyi no gushaka gutembagaza inzego umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko ibi vyagirije bihagije kugira ngo asabe sentare ntahinyuzwa gusambura umugambwe msd nk'uko amategeko y'igihugu abitegekanya mu ntango z'ukwezi kw'indwi w'umwaka ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwari bwafashe ingingo kandi yo guhagarika ivy'agateganyo y'indi migambwe indwi ariyo peit ver intwari cdp na debu sonovi rusangi n'abahuza iyo migambwe yagirizwa ko imaze igihe kinini idakora kandi ko haheze imyaka itatu yose iterekana amaraporo y'ibikorwa vyayo canke ngo ishire ahabona ukuntu ikoresha ubutunzi bwayo hamwe n'abanywanyi bagize inzego nyobozi nk'uko amategeko abisaba ico gihe ubwo bushikiranganji nyene bwari bwahagaritse ivy'agateganyo ishirahamwe association radio publique africaine ryavyaye iradiyo yigenga rpa rimu zaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma y'igeragezwa ry'ihirirwa ry'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo shirahamwe ryagirizwa kuba ryakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara mu barishinze harimo alexis nduhije arongoye umugambwe msd eroge urikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze rero joweli kaneza ijwi rya amerika ryifuje kuvugana n'abayobozi b'umugambwe msd badutangariza ko batarabona ikete ryanditswe rero ko nibaribona bazotumenyesha uko bavyakiriye
radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira tukiri ku nkuru zivuga ku burundi zimwe mu mpunzi z'abarundi zifuza gutahuka ziva mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania zahawe ibipapuro byo kuzuza kugira ngo zemeze ko arizo zabyisabiye imiryango magana inani ya mbere niyo yatangiye gusinya kuri ibyo bipapuro hcr ivuga ko ari intambwe ya nyuma ko hazahita hakurikiraho kubatahukana hakurikijwe intara bahunze bavamo mu burundi ni inkuru ya peri clave niyo nkuru amakuru ava mu ikambi y'impunzi induta muri tanzania avuga ko imiryango amajana umunani ya mbere yatanguye kwiyandikisha ku rutonde rwa nyuma kugira ngo batahe mu gihugu c'amavukiro abari kuri urwo rutonde basabwa gusinya babanje kugisha inama umutima n'abagenzi kuko ari urutonde ntabanduka nk'uko ishyirahamwe hcr ryita impunzi ryabibasiguriye guhera mu mpera z'indwi iheze bamaze gufata ingingo ya nyuma izo mpunzi zica zemeza n'umukono wazo maze zikandika ko arizo zabyisabiye ku gushaka kwazo atagahato umwe mu batwara abandi mu mazone atandukanye ari muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta avuga ko uko gusinya kwatanguye kuri uyu wa mbere kandi ko kuri ko kugenda neza baramanitse imiryango ishika ku majana umunani bariko baruzuza amafomu bazobaha bagira batahe kandi bari basanzwe bafite n'amafomu y'impunzi bazoyafite majana umunani ejo kuwa mbere niho batangura kuza gutora kuzuza ayo mafomu kuko makazi yari yatubwiye ati agiye kugerageza hamwe uko kwezi kohera ari uko batanguye kubatahana babivuriza ku bibazo bitwaye inkambi twa mukuha makazi niyo bazoguha kugira utahe kuko irya kasa y'impunzi n'irya fomu batanga utekereza kuzobisiga ku bibazo bitwaye inkambi bazocaguha iyo emusoro wavukiye uruzi nka dekarasi nzapapuro ka mbere babahaye biyandikisha hari yanditse ko ati igihe naka ndemewe gutaha kugushaka ko iwanje atagahata kuva ibyo bariko baruzuza amafomu n'abandi bariko bariyandikisha ku byinshi gushika ubu nta munsi wo gutabukanwa uramenyekana ico bikoze ishirahamwe hcr yitaho impunzi ryabwiye izo mpunzi ziriko ziratera umukono ku bipapuro vya nyuma ko gutabukanwa bizokogwa hisunzwe intara bahunze bavamwo ntibarabamigambi wa kane bazotugira mu nama mugaha hasire yatubwiye yuko ukuntu bazotaha bo bazodoragira bazotahana ku ntara ku ntara ubu ntibazitse batahanisha bumva urumva bazoza baravuga bati namba ari intara runaka ishikiriwe namba ari nta makamba babambe batahana b'imakamba biyandikishije baraheza babahise ibyo bace batahana bace bavuga bati hashyikiriwe nka ruyigi babatahane bahejeje bace bavuga hashyikiriwe nka cankuzo niko bazozaratahana ubu nta kubatahana ikivungi intara bazozaratahana intara ku ntara bamwe barazimanika bahejeje kuvuga ayo mafu mazoca bamanika intara zizotangura baragerewe cyane kuri radiyo n'abandi nyine bakabiyandikisha bavuga bati hakiza ikintu ariko dutaha ikigo y'ubururu urutonde rwa nyuma rw'abashaka gutahuka ruriko impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi cumi na bitanu mu gihe iyo kambi y'impunzi yanduta irimo abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine na bine nawe biruko hari n'abadakozwa ibyo gutahuka vuba jewe sinshobora gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ibyo rero ntibirahera ibyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu ntahana kunga umwaka ntahana yopfuma anyicahama bakantwara ikiziga mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bizanye n'inyigisho bari barutse z'ayo mahera atasha aronka amadolari mirongo itandatu hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu urumva acavuga ati kangende gutora ayo y'i burundi urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera mbi mu rutangwe bibiri na cumi na gatanu umubyeyi gutaha ntabyumva mu gushyika ku bashyitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatandatu ubu hari kwarataha abaje guhera mu kw'icumi na rimwe kuduga nta yundi abaje kera nta n'umwe arataha haraheze amezi arenga atatu bamwe muri izo mpunzi batanguye kwisabira gutahuka atagahato kimwe mu bituma zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zishaka gutaha nk'uko bamwe muri bo babivuga ni inzara kuko ibifungurwa byagabanijwe akatari gake byatumye mbere haba imigumuko akarenga gatatu yo gusaba izo mfungurwa bamwe barakomereka abandi bitaba imana hari n'abavuga ko iyo nzara izohava ituma n'abadashaka gutaha bahitamo guhungira mu bindi bihugu ivyo ntawo bideha kuko uravye ubu ingene haguma hagabanurwa imfungurwa uko ukwezi guheze canke amezi abiri nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baze kwiyandikisha bose bahunguke reka tugabanye imfungurwa mpaka bonyene biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo babengahe tanzaniya mugabo ku byo tubona ni uko bamwe tuzohava duta tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu c'amavukiro nyene tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta y'u burundi yihaye ihangiro ku mwaka uhera imaze gutahukana abarenga ibihumbi mirongo umunani na kimwe ivyo vyashimangiwe n'urugendo umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkuru nziza aherutse kugira mu gihugu ca tanzania aho we na mugenzi we w'ico gihugu john pombo magufuri bahamagara impunzi zose ziri muri tanzania gutahuka perezida nkuru nziza yababwiye ko amahoro ari yose mu gihugu bahunze ku ndwi iheze abandi barundi barenga imiryango mirongo umunani bari bahungutse bavuye mu gihugu ca Kongo Pierre Claver nkuru yarusha ku bwishyu rya Amerika
bakunze ibijwi rya amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu twabateguriye kuri uno mugoroba ariko mbere yaho reka tubibutse amakuru twabashikirije duhereye ku nkuru nshasha tubonse yo mu buhindi mu ngingo ije ku ntsinzi mu buryo bukomeye ku bakenyezi bo mu buhindi mu idini rya islam sentare nkuru y'icyo gihugu yafashe ingingo yaka uburenganzira bwo guta uwo mwubakanye umwanya uwo ari we wese bavuga ko biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro kumwe n'amabwirizwa y'idini rya islam itegeko ryari rizwi nka triple talak muri icyo gihugu ryemerera abagabo mu idini rya isilamu kwahukana n'abagore babo umwanya uwo ari we wese batuye ijambo talak inshuro zitatu iryo jambo risigura ndahukanye canke ndatandukanye kuri uno munsi wa kabiri rero akanama k'abacamanza bo mu madini akomakomeye muri icyo gihugu bafashe ingingo y'uko iryo tegeko ritagikora mu nkuru zindi twababwiye twababwiye ko umwe mu bagabye ibitero by'ubwiyahuzi byahitanye abasaga cumi na batanu muri Espagne yavuze ko bari bari gutegura ikindi gitero gikomeye kurusha ibiheruka muri iki gihugu twabwiye kandi ko muri korea mu buraruko icyo gihugu kigabisha ko kigiye kwihora mu buryo bukomeye nihaba imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na korea y'epfo naho mu gihugu cya ngora abanyangora basigaje amasaha make bakajya gutora umukuru w'igihugu mushya amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yo yatangiye kuvuga ko hashobora kuzagaragaramo uburiganya aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma Fasil Gebeyehu mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio 10 yes na Ernest tugeziwe ndabashimiye kandi mukomeze kuryoherwa na gahunda z'ijwi ry'Amerika